murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'amakuru duhera kuri hirya no hino ku isi twateguriwe na aloise bigirimana
mwaramutse jeffrey mwaramutse namwe muteze amatwi muyavugwa muri afurika sentare nkuru ya uganda yarategetse leta kugenzura amafagitire atangwa n'ibitaro ku bavuwe kovide cumi n'icyenda ni nyuma y'imyidogo y'abanyagihugu bavuga ko bacigwa amafaranga y'umurengera amakuru ava mu bimesha makuru muri uganda avuga ko bimwe mu bitaro by'abikorera utwabo bitanga amafagitire y'umurengera kandi bikanka no gutanga ibiziga by'abishwe na covid cumi n'icyenda imbere y'uko imiryango yabo iriha ayo mafaranga ibyo bimeshamakuru byavuze mu kwezi kwa gatandatu ko imiryango imwe yahisemwo guhebera ababo bafuye muri ibyo bitaro mu gihe kandi ibitaro byasohora bamwe mu barwayi kuko ababo bananiwe kuriha amafagitire iyo sentare yategetse umushikiranganji w'amagara y'abantu jane ruth aseng hamwe n'umushikirizamanza mukuru w'igihugu ushinga amafaranga arihwa ibitaro mu gukurikirana no kuvura abanduye covid cumi n'icyenda mu yavugwa hanze ya afurika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yavuze ko ibikorwa by'abasirikare ba amerika muri afghanistani bizorangirana n'itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kuza k'umunani perezida biden yavuze ibi ejo ku munsi wa kane ari ku ngoro ya white house inyuma y'umubonano yagiranye n'icegera ciwe kamala harris hamwe n'abategetsi bakuru mu gisata kijeje umutekano mu gihugu hagati kuri iryo tahuka ry'abasirikare ku munsi wa kabiri igisirikare ca amerika catangaje ko gukura abasirikare bacu muri afghanistani bigeze ku bice mirongo icenda kw'ijana inteko za otani nazo nyene zirabandanya gutahuka kandi benshi baza baramaze kuva muri afghanistani umuvugizi wa perezidansi ya amerika jen psaki yabwiye amesha makuru ku munsi wa gatatu ko amerika izobandanya ifasha mu twigoro twa kidiporomasiya mu kurondera umuti w'intambara muri afghanistani
washington ijwi rya amerika muri hayiti abategetsi bariyemeje ko batanguye uruhigi rw'abacangero bagize uruhara mu iyicwa rya perezida yovenel moise ari mu cyumba cy'uburyamo bwiwe mu rugo iwe igipolisi cyavuze cyo ku munsi wa kane kwindwi bakekwa gukora ubwo bwicanyi bishwe abandi batandatu barimwo babiri bafise ubwenegihugu bwa amerika barahagarikwa abapolisi babiri bari barafashwe mpiri n'abo bantu barabohojwe ejo ku munsi wa kane mu gihe uruhigi rw'abishe perezida rukibandanya nk'uko byavuzwe na leon charles umuyobozi w'igipolisi cya haiti umushikiranganji wa mbere w'imfatakibanza w'ico gihugu claude joseph yashize igihugu mu butegetsi bwa gisirikare igisirikare cya israel ejo ku munsi wa kane carasambuye inzu y'umunyamerika avuka muri pakistani yagirijwe kwica umwenegihugu wa israeli mu gitero cy'iterabwoba cyabaye mu kwezi kwa gatanu ambasade ya amerika muri israeli yavuze ko iyo ngendo ya israeli igiye kunyura icuka kibi cyari gisanzwe muri ako karere abanyapalestina hafi majana abiri baciye biha amabarabara n'agashavu baca batera amabuye abasirikare ba israeli ariko nta makuru y'uwakomeretse yatangajwe ambasade ya amerika i yeruzalemu yavuze ko yiyamirije iyo nyifato ya israeli kandi ko ari intambamyi mu twigoro twa amerika two gushinga leta zibiri zibangabanganywe muri ako karere hambavu y'ayo makuru ibanki nkuru y'isi yavuze ku munsi wa kabiri ko gusanura ibyasambuwe muri gaza n'amabombe ya israeli mu ntambara ihitiye hagati ya israeli na palestina mu kwezi kwa gatanu bizotwara imiliyoni amajana ane na mirongo umunani na zitanu z'amadolari mu myaka ibiri iri imbere
aloise bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru ukomeje kumva ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abakinnyi bazahagararira ikipe y'u rwanda mu mikino ya olympic bamaze kugera mu buyapani biteguye bate ayo marushanwa u rwanda ruhagarariwe mu mikino itatu uhereye ku mukino wa mbere ni umukino wo gusiganwa ku maguru tukagira kandi umukino wo gusiganwa ku magare hanyuma tukagira n'abakinnyi bandi babiri bakina umukino wo koga jean de dieu mukundi ukuri niwe uyoboye abahagarariye u rwanda muri iyo mikino mu burengerazuba bw'u rwanda mu karere ka rusizi ikibazo cy'amazi mabi cyugarije abaturage naho ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda zatangiye kugira ingaruka ku baturage ba rubavu na burera tugumane amakuru arambuye ni mu kanya mu karere ka rusizi mu rwanda abaturage bafite ingorane zishingiye ku kutabona amazi meza baravuga ko bakoresha amazi y'imigezi itemba n'andi yo mu bishanga mu rwego rwo gushaka uko birwanaho nubwo bazi ko ari mabi demistokle mutijima ni umunyamakuru w'ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda aba baturage biganjemo abatuye mu mirenge yo mu kibaya cya bugarama n'indi igikikije ahagaragara ingano nkeya y'ibikorwa remezo by'amazi ku baturage bavuga ko n'ahari imiyoboro y'amazi kuyabona muri ibi bihe by'impeshyi bisa nko kubonekerwa bagahitamo rero kuvoma amazi y'imigezi itemba inyura aho batuye uyu mubyeyi na bagenzi be mbasanze ku mugezi wa Rubyiru ugabanya imirenge ya Bugarama Gikunda Mvura na Muganza twabuze amazi burundu urabona ko iyo baba bari kuyazana hariya ku kibanga twari turi gufata amazi agiye kutugeraho ariko ubu yahagaze budufite ibibazo ushaka uje n'ahantu hose nubona ahantu hari amazi tuba dutsinzwe nta mazi budufite ntayo twebwe impamvu tuvoma aya mazi ni uko amazi ku matiyo nk'ubu ngubu yarakamye ariko aya mazi nubwo muyabona gutya ikintu tuyakoresha turayafurisha tukayakaraba tukanatekesha harimo n'abayanywa abenshi banywa rusizi na rubyiro gutya nyine mu zuba niyo turi kunywa amazi ntayo amazi y'imigezi ya rusizi na rubyiro benshi mu batuye muri ibi bice bemeza ko bakesha amaramuko ni amazi bigaragarira amaso ko yanduye arasa nk'igitaka kubera ibikorwa by'ubucukuzi bw'imicanga buyakorerwamo kimwe n'indi mirimo yo kuvomerera imyaka ikorwa n'abahinga mu bishanga biyikikije n'abaturage ibyo barabizi kandi barabibona ko yanduye ariko kandi barayavoma bakanayanywa ku bwo kubura uko bagira bakemera kwirengera ingaruka zirimo n'indwara ziterwa no gukoresha amazi mabi bitugirira ingaruka cyane kuko abana kenshi bakunze kurwara inzoka ndetse natwe bakuru tukazirwara ingaruka se zabura nyine kandi bafuriramo ibyahi by'abana imyenda y'abantu bakuru nyine ni ibintu byinshi bakorera muri aya mazi nose twabigenzi tukajya tuvoma ayihe mazi nose baba banyoye umucanga ukagira ubuzima noneho n'ibyahi nyine bazanamo bakarundamo baba bari koga nyine n'uko ni umucafu nyine gusa hano turahangayitse ubaye amazi nkubwiye ngo uhagarara iminota icumi hano uya nyavome wasangamo imisongo itanu ni ukuri ko amubwiye ngo ahagarara
bagasaba rero inzego z'ubutegetsi kubafasha nabo bakabona amazi meza twe dusaba amazi nta kindi mutwoherereza amazi mugende mutuvuganire batwoherereza amazi ikintu badukorera ni uko nyine baduha amazi nibura amazi ahoraho igihe cyose tukagerageza tubona amazi meza tukavoma amazi meza abana bakabona amazi meza yo kunywa ntibanywe rubyiro icyo dushaka ni iki rero ba rwiyemezamirimo biyemeje ku kazi ntibadufashe tubona amazi yo kunywa ya robine ku ruhande rw'inzego z'ubutegetsi bwana kayumba efuremu uyobora akarere ka rusizi yabwiye ijwi rya amerika ko hari imishinga migari yo kongera ingano y'amazi meza ku baturage bako akizeza abo ko bitarenze uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe nabo bazaba bayabonye hari umushinga turiho dukorana na wasak hari kampani y'abashinwa yubaka amazi azaturuka ku isoko yitwa moya mu murenge wa butare akazafasha abaturage bo mu murenge wa butare igice cya nyakabuye ndetse na bugarama mu bice bya ryankana dukurikije aho imirimo igeze ibigega byinshi bimaze kuzura amatiyo batangiye kuyashyiramo ubu ngubu bari mu mirimo ya nyuma yo kubaka isoko kugira ngo noneho amazi abashe gushyirwa mu miyoboro ubundi biteganyijwe mu mpera z'uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe bazaba bamaze gushyira amazi mu miyoboro tukaba twizera neza rero ko icyo gihe tuzaba dukemuye ikibazo cy'amazi makeya ingano y'amazi makeya aboneka muri biriya bice kuri iyi ngingo yo kwegereza abaturage amazi meza kandi mu buryo buhoraho leta y'u rwanda yihaye intego ko bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ine abaturarwanda bose bazaba bagerwaho n'amazi meza ni intego yari yashyizwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ariko uza kurangira itagezweho kugeza ubu imibare itangwa n'ubutegetsi mu karere ka rusizi igaragaza ko ikigero cy'abaturage bagerwaho n'amazi meza kirenga gato mirongo irindwi ku ijana by'abatuye ako karere muri gahunda yo kwegereza amazi abaturage umuturage afatwa nk'uwegerejwe amazi mu gihe intera iri hagati y'aho atuye n'aho ayakura itarenze metero magana atanu mu bice by'icyaro ndetse na metero magana abiri mu mijyi icyakora hirya no hino mu gihugu abaturage baracyagenda ibirometero bajya gushaka amazi meza ahandi ugasanga abayafite hafi nabo bakiyabona by'imboneka rimwe cyane cyane muri aya mezi y'impeshyi temistokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
turacyari mu burengerazuba bw'u rwanda imwe mu ngamba leta y'u rwanda iherutse gufata zo kurwanya ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda ni ugushyiraho isaha ntarengwa ya saa kumi n'imwe yo guhagarika imirimo mito mito n'ibikorwa binyuranye by'abaturage mu turere umunani twagaragayemo umuvuduko mu ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda mu karere ka rubavu kabarirwa muri utwo iyi ngamba yatangiye kugira ingaruka ku baturage nk'uko jean batiste ndabananiye umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri ako karere yabibonye si ugufunga kare byonyine bihangayikishije abatuye uduce dutandukanye tw'igihugu ahubwo hari n'ubwo bako leta yafata icyemezo cyaguma mu rugo ya kabiri ikintu abaganiye n'ijwi rya amerika bavuga ko batifuza na gato kuko bavuga ko byabasubiza mu buzima bubi banyuzemo muri guma mu rugo ya mbere uyu mwogoshi n'umucuruzi bo mu mujyi wa rubavu baravuga ko batangiye kubona izo ngaruka ubungubu muri ino minsi nta mushinga umuntu yashora ni inzara gusa kuko niyo ubonye yuriye ku manywa nimugoroba ntayo ubona yo kurya ni ukuvuga ngo ni igihumbi gusa winjiza ntabwo cyarenga mbere kibura tubonaga nka bine cyangwa bitanu amafaranga ari hejuru y'ibihumbi mirongo itatu ku kwezi nishyura inzu urumva rero iyo ukoreye igihumbi ni ukwitera icyuma rimwe rimwe ni ukuburara curuza akabotike ni ugutaha saa kumi n'imwe ubwo urumva ni ukwanga imikorere ntayo niba umuntu ku munsi yabonaga inyungu y'ibihumbi bine cyangwa bitanu ubu byabaye bibiri si abo bonyine aba ni abanyarubavu bavuganye n'ijwi rya amerika hashize iminsi itanu hafashwe icyemezo cyo gufunga ubushabitsi n'ibikorwa ku isaha saa kumi n'ebyiri zuzuye mu karere ka rubavu no kugashyira muri guma mu karere ku munsi w'ejo naratashye nta n'ikintu mbonye izi nizo nagaruye uyu munsi imari naranguye yose ndacyayifite nanywera isasi ya bitatu maze gukoreramo bibiri magana atanu ukumva ngise ndayagaruza igihombo cyo kiba kirimo kuko uba uri kubireba rimwe na rimwe ukanaburara kandi wiriwe ku kazi imaze kuburara inshuro imwe kandi n'uno munsi ndakeka ko ndi buburare nk'ubu kuva mu gitondo turicaye usibye umuntu umwe twakiriye muri ateriye yose kandi nta cyizere dufite ko turi bubone abandi abo barimo abafite inzu ikora inkweto za made in rwanda abamotari abacuruzi b'amakara abazunguzayi b'inyanya isambaza n'amafi iyo uganiye n'umuntu wese kuri virusi ya korona mu rwanda ahita akubwira ko yiteze ko hari ubwo azabyuka agasanga leta yafashe icyemezo cyaguma mu rugo ya kabiri aba ni bamwe muri bo turabyiteguye rwose kuguma mu rugo ndazifite cyane ko guma mu rugo yagaruka byashoboka ubu naho turabufite kabisa kuko ndi kumva abantu bari kugumya kwiyongera tu hari igihe usanga ariyo myanzuro yafatwa guma mu rugo ubwo turukumva ati nibikomeza tubarashyiraho guma mu rugo aba bafundi babanza bo mu karere ka rubavu n'ufite ubumuga uheruka nawe w'i rubavu bavuga ko baba bagushije ishyano hongeye kubaho guma mu rugo kuko bumva bari mu byiciro byabangamirwa na guma mu rugo nk'ubu naje hano ku gutera ikiraka ntabwo mba naje ubushize nabayeho nabi sinaburaga ariko naryaga nabi iyo ndiye ibijumba gusa mba ndiye nabi ibijumba n'ibishyimbo gusa cyangwa ngarya ibijumba gusa ubu kuko biri ibyo kurya byatangiye kuboneka guma mu rugo ya mbere kubwirirwa twarabwiriwe tunarabura naburaye nk'iminsi eshatu guma mu rugo iramutse igarutse ni ikibazo nk'ubu mfite umuryango kandi akenshi gashoboka kurya ni uko umuntu aba yagiye mu kazi mu kiraka icyo dusanze turi kubaka ubushize karaburaye nka gatatu kagezemo n'abana baraburaye bakongera bakavuga ngo tugume mu rugo twaba twongeye guhura n'ibindi bibazo ubuzima bwo kongera kugenda nabi aba nabo ntibifuza guma mu rugo ya kabiri uwa mbere ni umunyaburera ukora ubucuruzi burimo n'ubw'ibikoresho by'ubwubatsi butari bukomorewe muri guma mu rugo ya mbere uwa kabiri ni umunyamusanze nawe wari ufite ubushabitsi butashobokaga bitewe n'aho yabukoreraga ntabwo namenya umubare gusa byo ni uko twahombye gusa nta kubaka kwarimo nawe urabyumva Twe buri wese yumvise ko abigizemo uruhare rwo kuyirinda niwo waba umwanzuro nyawo umunsi nabaga nagiye mu mujyi kugira ngo gusambaza wamusanze ubwo yangaye iwacu ku kiyaga cya ruhondo nakoraga nk'ibihumbi nka bitatu wenda nkarya igihumbi bibiri nkabigeza mu rugo nk'ibyo by'umweru nahombye nk'ibihumbi nka mirongo itanu by'inyungu guma mu rugo yarangiye ugifite cya gishoro reka reka ndi mu rugo gusa ubu ntabyo bikora numva twagenekereza tugakomeza tukirinda uko bikwiye ariko guma mu rugo ntiyongere kubaho bavuze ko buri wese akwiye gukurikiza amabwiriza yo kwirinda virusi ya korona b'abanyarubavu bose twavuganye nabo basaba buri wese kuzirikana ayo mabwiriza iyi ni nayo ngingo umukuru wa guverinoma y'u rwanda edouard ngirente yibanzeho mu kiganiro aheruka kugirana n'itangazamakuru muri ubu bucuruzi twavuga ngo curuza ujyana n'abantu babitwaye barenye hanyuma upakiye ibicuruzwa mureke tuyubahirize kimwe twese kugira ngo tube ko ikintu twakivamo ikindi turimo kugenda tubona abantu banduza abandi babishaka aho umuntu bamupima arwaye jya mu rugo wicara ejo polisi ikamufata atwaye tagisi atwaye abantu hari n'abakozi ba leta n'abakozi b'ibigo amara kubona ko arwaye ariko ejo akajya ku kazi ndagira mu rugo tuba bwumvikane ko kuba wagaragayeho covid ariko ukaba utararwara ngo urembe ugomba kumenya ko ugomba kurinda bagenzi bawe kurinda n'abandi
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora ni mu munani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington dc dukomereze ku makuru y'imikino ikipe izahagarariye u rwanda mu mikino ya olympique iteganyijwe gutangira mu mpera z'uku kwezi yamaze kugera mu gihugu cy'ubuyapani u rwanda muri iyo mikino ruzaba ruhagarariye mbere y'uko rwerekeza mu mujyi wa Tokyo iyi kipe y'u rwanda izaba iri mu mujyi wa hachimantai uri mu birometero birenga magana atanu uvuye i Tokyo aho bazamara iminsi cumi n'umwe mu myitozo mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu edi rwema bwana jean de dieu mukundiye ukuri uyoboye abazahagararira u rwanda muri iyo mikino yavuze ko ikipe y'u rwanda yahawe ibyangombwa byose kugira ngo izitware neza ubu turi mu mujyi wa hachimantai kubera yuko imikino nk'uko mubizi izatangira ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa karindwi ariko turimo ariko kubera amasezerano y'ubufatanye twari dufitanye n'uyu mujyi wa shimanta twahisemo kubanza kuza muri uwo mujyi kugira ngo tubanze dukore imyitozo y'iminsi cumi n'umwe abakinnyi bacu bamenyere ikirere bamenyere amafunguro ndetse bamenyere n'ibindi bikorwa byose bikorerwa hano mu buyapani mbere y'uko berekeza mu mikino nyirizina i tokiyo mu mujyi niho muri n'itsinda ryose ry'u rwanda abakurikiye ijwi rya amerika muri aka kanya barifuza kumenya ese u rwanda muri iyo mikino ruhagarariwe gute u rwanda ruhagarariwe mu mikino itatu mpereye ku mukino wa mbere ni umukino wo gusiganwa ku maguru athletics dufitemo abakinnyi babiri dufitemo hakizimana john ukina marato ndetse na yankurije marite ukina metero ibihumbi bitanu babahagarariye umukino wo gusiganwa ku maguru tukagira kandi umukino wo gusiganwa ku magare ngira ngo abantu bamaze no kumenyera ko u rwanda rufitemo abakinnyi benshi kandi ruhagaze neza no ku rwego rwa afurika no mu yandi marushanwa dufitemo uwitwa mugisha moyize rero ni umukinnyi umwe hanyuma tukagira n'abakinnyi bandi babiri bakina umukino wo koga agahozo alphonsine woga metero mirongo itanu bita freestyle ndetse na maniraguha eloi nawe woga metero mirongo itanu freestyle n'abo bakinnyi batanu bahagarariye u rwanda mu mikino olympique ya tokiyo 2020 umuntu yakwibaza ko bisa nk'aho uyu mubare w'abakinnyi mufite usa nk'aho ari muto iyo mikino u rwanda rugiye guhagararirwamo isa nk'aho ari mikeya haba hari impamvu mwahisemo gutwara abakinnyi bakeya cyangwa se bishobora kuba nanone byaratewe uh, n'iki cyorezo cyugarije isi muri iyi minsi kuba dufite umubare mutoya ntabwo ari amahitamo yacu ahubwo hagiye habaho imbogamizi zitandukanye imbogamizi nyamukuru niyo yari ijyanye kuko nk'uko mubizi imikino olympique akenshi imyanya myinshi abantu barayihatanira cyangwa se barayikinira kugira ngo batsinde bagire ibyo bita qualification standard cyangwa abantu bamenyereye nka minima so igihe abakiriya abakinnyi bacu benshi rero kubera covid cumi n'icyenda amarushanwa menshi yarahagaze haba muri afurika no ku rwego rw'isi biza gutuma batagira amahirwe yo kujya kwitabira kugira ngo bakore ibihe bibemerera kwitabira imikino icyo rero cyabaye imbogamizi ikomeye ituma tugira umubare mutoya ndetse hari na bamwe eh, kubera kutitegura neza birumvikana bitewe na covid eh, bagiye muri izo qualification ariko ugasanga batariteguye neza kubera ko sha- za shampiyona eh, zari zarahagaze eh, bityo ugasanga ntabwo tugize amahirwe cyangwa se tugize ububasha bwo kugira ngo du- tu- tugire umubare munini w'abakinnyi ikindi umuntu yakubaza ese ukurikije abo bakinnyi mufite ukurikije ah, uko bitwaye mu gihe cy'igerageza kugira ngo ba- babone ayo matike yo kuza kuzitabira iyi mikino olympique amahirwe mubaha mwebwe nk'ababakurikiranira hafi anganate Eh, icyo naheraho ni uko abakinnyi bacu tubizeye icyo bagombaga kuba babona cyatuma bitegura neza batabonye ariko aya ni amarushanwa y'isi ngira ngo nk'uko mubizi niyo marushanwa ya mbere akomeye mu mikino itandukanye ikinirwamo ku rwego rwa mbere ku rwego rw'isi niho baba bateraniye ibihangange byose byo ku isi sinjya kukubwira nonaha ngo dutegereje imidari ibiri itatu cyangwa se itanu ihwanye n'abakinnyi bose twajyanye ariko icyo nakubwira ni uko mu bushobozi bwabo eh, bazitwara neza eh, cyane ko ibyo bagombaga kuba bakorerwa kugira ngo bitegure eh, byakozwe ari nayo mpamvu uyu munsi twahisemo kuza mu rwego rwo kugira ngo bamenyere n'aho bazakinira ndetse eh, banabona uburyo bwo kuba bi- bari ahantu hihariye ku buryo bakwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda mwamaze kugera mu gihugu cy'ubuyapani iyi mikino yagombaga kuba umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ariko iza gusubikwa kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda ndetse n'uyu mwaka benshi bibazaga niba koko aya marushanwa azabaho amakuru amaze kutugeraho ni uko batazemerera abafana ari bo bose muri iyo mikino nkamwe mwamaze kugera muri icyo gihugu mu bijyanye n'ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda murabona ibintu byifashe gute biragaragara yuko abayapani biteguye cyane biteguye ku rwego navuga rukomeye cyane ibijyanye ni- n'iyi mikino olympique icya mbere umuntu ahita abona cyane cyane ko bamwe muri twe twari dusanzwe tuza no muri iki gihugu tumenyereye uburyo abantu bagenda haba ku kibuga haba no hanze yaho urabona yuko abantu ari bakeya cyane eh, ku buryo bigaragara ko ingendo zagabanutse umuntu akigera ku kibuga cy'indege ahita atandukana n'abandi bagenzi baje mu bikorwa bisanzwe hari protokole yihariye abagiye mu mikino olympique bakava mu ndege nyuma bakabacisha ahantu habo bonyine bakitabwaho bakabapima covid cumi n'icyenda mu buryo bwiza ikindi gikomeye navuga ku bijyanye no kwirinda covid cyangwa se ibijyanye no kugaragara ko ingamba zihari eh, ni uko ubu twese aho turi muri telefone zacu baba babasha kubona aho turi ku buryo ushobora no kureba uka- eh, ukareba niba ah, mu- mu- mu gice uherereyemo nta muntu ushobora kuba wagize ibimenyetso bya covid cyangwa se nta muntu ushobora kuba yarwaye bwana jean dodier mukundiye ukuri uyoboye ikipe y'u rwanda mu marushanwa y'imikino olympique i tokyo mu buyapani nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanyu uhaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire murakoze cyane jean dodier mukundi ukuri mu kiganiro na mugenzi wacu edi rwema tukivuga iby'imikino ya olympique noneho tuve mu rwanda twerekeze mu burundi aho mugenzi wacu fidel niyongabo yavuganye na madamu elsie w'amahoro uhagarariye abakinnyi mu ishyirahamwe rishinzwe imikino ya olympique mu burundi yakurikiranye abakinnyi babiri bazahagararira uburundi mu mikino yo koga bakurikiranye kuva bagitangura n'imbere yuko bagira amahirwe yo gushobora kwitegura kuja mu nkino za jeux olympique zibera tokyo n'abana bafite umwete mwinshi cyane kandi muri federation ya natation bivanye n'uburyo dufise twakoze ico dushobora cose kugira ngo bashobore eh, gutera imbere kandi bashobore gushika no mu makompetisiyo ashobora kubafasha kugira ngo bashobore kuja muri ayo mahiganwa mu mubiri bariteguye umwe yari asanzwe amaze igihe muri centre d'entraînement iri dakar muri senegal aho twari twamuronkeye bourse ashobora kuja kwitegurira yagira ama entraînement gusa rero yari amaze igihe imbere yuko ikiza ca coronavirus gitera bari bafise umwaka umwe ariko ikiza giteye barabongeye mwaka ko twari twaronse bose y'uwo muhungu gusa niwe yabaye aragumayo kandi yaciye yitegurirayo hama ino hari umukobwa yiteguriye ngaha mu burundi ariko nawe nyene yigenjeje neza baronse amahirwe yo kuja mu mashampiyona du monde atandukanye ariho bashoboye no gushobora kuronka amahirwe yo kuja muri jeux olympique ni irya mbere bazaba bagiye guhiganwa mu nkino za olympique ego majors olympique azaba ari ubwa mbere bagiye guhiganwa muravuze ko umwe yitegurira muri senegal uwundi ari mu burundi uburyo mufise mubona burahagije kuko nk'aba bava mu bihugu biteye imbere nk'iburaya na ngaha muri amerika bafise uburyo bwinshi bwo kwimenyereza nta kibazo bagira ku vyerekeye uburyo ku biberekeye ku burundi barafise uburyo buhagije bwo gushobora kuzohiganwa n'abo batlete b'ibihangange bavuye muri ivyo bihugu vy'iburaya na amerika muravyibaza nuko dusanzwe tubizi uko abantu bitegura bivanye n'uburyo bafise ariko je sinavuga ko dufise uburyo bukwiye bwo gushobora kuvuga ko twokwigereranya nabo mu bihugu biteye imbere rwose ariko ico dukora ni uko natwe ntitwoca tureka siporo ikazimangana mu gihugu iwacu dukora ivyo dushoboye kugira ngo abanonozi dufise naho bari umwe canke babiri bashobore gushika kure ahanini ico novuga ni uko bazoba bagiye guhiganwa barondera imyanya myiza ku giti cabo kandi kugira ngo n'amakaraya yabo ya siporo atere imbere gusumbya kandi bizobafasha no gushobora kuguruka amaso bakabona ivyo abandi bakora canke muri ayo mahiganwa manini manini nka jeux olympique bituma abanonozi benshi bashobora kugira umutima wo kubandanya bitegura kuko babona yuko n'abandi bashitse kure kubera gukora rero ku bijanye n'uburyo eh, ntawuvuga ko uburyo bukwiye kuko dukoresha ivyo dufise nuko ndiko ndabivuga hari bitaba bishoboka hari igihe tudashobora kubaronkera abantu bababa hafi babakwiriye amahera ahembwa abamenyereza amahera ashobora gutuma hari abaganga bakurikirana buri gihe ivyo vyose n'abantu abanyamahanga bari mu bihugu biteye imbere bafise hariho amastaff twe tudashobora kuronka kubera yuko tudashobora kuronka amahera yo kubahemba n'ikindi naco nuko tutagira n'ibibuga vyinshi bashobora kwiteguriramwo ivyo vyose ni intambamyi zituma tutovuga twemeza yuko kuzoshobora guhiganwa n'aba mu bihugu bikomakomeye nk'imidari ntawubivuga canke nk'imyatasiyo nitwavuga ko twizeye umudari je ndabishije amaso canke mvugishije ukuri atagushikuza kurimo canke atakwiyumvira yuko ivyo umuntu ashobora kuvuga birenze eh, ivyo aba yarateguye canke ivyo aba arindiriye gushikako amazina y'abo banonotsi muri natasiyo mwoyaduha bafise imyaka ingana hariho uwitwa ganira beri jesus ni umuhungu afise imyaka mirongo ibiri n'umwe n'umupfasoni yitwa odrina kaze barangana amurusha umwaka umwe hafi afise imyaka mirongo ibiri muravuze ko uburyo mufise budahagije muribaza ko mu bihe biri imbere muzoshobora kuronka abazohiganwa banonotsi bazohiganwa muri natasiyo barenze babiri mu bihe biri imbere birashoboka rwose mugabo ni mu gihe dushobora kuronka uburyo butuma dutegura benshi kuko muri izo ntambamyi zo kubura uburyo bituma uca usanga two dutegura abana babiri batatu bane ku buryo tudashobora kuronka gutegura abanonotsi benshi kuko ujya kugira ngo havemo abantu bashika kure ari benshi ni ukuvuga ko ihiganwa riba ari rinininya haba harimo benshi bahiganwa kugira bashike kure mugabo ku ntambamyi z'uburyo bituma dutegura bake ariko ku cizere c'uko nkuko dushobora kubaruka muri ayo masantre d'entraînement kuko uburyo ngaho iwacu butabidukundira turagerageza kurondera ko bashobora kuja kwitegurira hanze ariko hageze guseruka mu mahiganwa bagaserukira igihugu rero navuga yuko impinga iracari ndende haracariho vyinshi vyo gukora ariko nitwakomeza guteza imbere siporo nitwakomeza igihugu cacu nitwakomeza gushiramo uburyo bakubaka ibibuga bigenewe hakaba imigambi abashizeho imigambi ya siporo igashigikirwa mu mafaranga turizera rwose ko hazogira iterambere ariko muravyumva namwe si ibintu bizoba ejo canke hirya ejo ni ibintu bizofata igihe bivanye n'ukuntu turiko turitanga kugira bishike ku murakoze cane ndabashimiye ego murakoze namwe nshuti mwabanye natwe muri aya makuru aha niho dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwe mwese mwakurikiye ibiganiro by'ijwi rya amerika fasil gabeho nibo begeranije aya makuru yari ahagarariwe na edi rwema kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mu izina rya bagenzi banjye bose tubifurije amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ni radiyo ijwi ry'amerika